sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
kan jaallatamtan kabajamtoota dhaggeeffatootaa akkam jirtu har'a qophii filannoo faarfannaa kan isiniif qabannee dhiyaanne likkee biraanuutiif ani girmaa'ee baay'isaatii walduraa duubaan ergaa keessan qabannee yommuu isinii dhiyaannu likkeen carraa jalqabaa kan argate dhaggeeffataa taa'ee jira.
kaffaalee daggafaa hiluu abbaa booraarraa qopheessitootaaf faarfattoota waldaa biiftuu harrootiif barsiisaa shibbiruu jabeessaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera addunyaa baay'ee magaalaa sabbataarraa obbo dhaabaa fiixeetiif luba gammadaa qaqqabaaf maatiisaa horroo guduruu jiraataniif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
hiikaa ambaa baabboo gambeellirraa haadhasaa aaddee shaashituu atayyaatiif obboleettiisaa siddisee ambaatiif obboleessasaa bal'inaa ambaa akkasuma. abbabee ambaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera shallamaa baayisaa bonayyaa bosheerraa obbo baayisaa tolaaf guddinaa baayisaaf qopheessitootaaf mitikuu baayisaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
abshiruu guddisaa waamaa galoorraa abbaasaa obbo guddisaa qanahaaf haadhasaa aaddee shaggee tuujubaaf barsiisaa addaamuu guddisaatiif dajanee guddisaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera biqilaa dirribaa aanaa yuubdoorraa fiqiruu ijjiguutiif qananiisaa baqqalaaf daargee goobanaatiif qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Sabira anaatu faana.
ajajaa kudhanii kiisaa xila'uun baadimmee irraa qopheessitootaaf abbaasaa obbo xila'uun tullubbaatiif dooktar kuulanii tamasgeeniif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera yaadataa taayyee guddattuu arjoo irraa taayyee ittaanaaf biraanee booranaaf dastaa ittaanaaf dirribee taaddasaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
barsiisaa darajjee xibabuu ganjiirraa obbo fiqiruu naggaseef. obbo araggaa abarraatiif barsiisaa dabalaa abarraatiif daani'el waaqumaaf akkasumas qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera haraarsaa abbashuu laga xaafoo laga daadhiirraa salamoon abbashuutiif baftaayee abbashuutiif haadhasaa aadde guddattuu galataaf hiriyaasaa girmaa teessootiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
dajanee sunaa sayyoonoleerraa abbaasaa obbo sunaa adabaatiif haadhasaa aadde hin yaanne dheeressaatiif ashaabbir sunaatiif buzgee sunaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera obbo tafarii karoorsaa ga'oo qebbeerraa maatii isaanii firoota isaanii maraaf faarfannaa tokko naaf filaa jedhaniiru galatoomaa faarfannaan ittaanu. kan keessanii ittiin eebbifamaa isaanii Takkoon attoodhaaf ana yaanni kee innatiin akkaattuu ookee kikee fuula koo duraatti ifanaa baaftee na jiraachisuudhaaf kakuunaa galtee fuula koo duraatti ifanaa baaftee na jiraachisuudhaaf kakuunaa galtee. Natiin afkaattu yaada gaariidha. Ija koo duraattis inni dinqiidha. Kanaafuu na tola ana yaanni kee fuula koo duraatti fana baasuun kee. Kanaafuu na tola ana yaanni kee fuula koo duraatti fana baasuun kee. Takkoon attoodhaaf ana yaanni kee innatiin afkaattu ookee kikee fuula koo duraatti. Ifanaa baaftee na jiraachisuudhaaf kakunaa galtee fuula koo duraatti ifanaa baaftee na jiraachisuudhaaf kakunaa galtee. Kee bareera ittan jiraadha sararaan hin kaatoo ittan boqodha fuula koo duraafi ati dungodha isaan dadhabeefis ati gootaadha fuula koo duraafi ati dungodha isaan dadhabeefis ati gootaadha. Takkoon attoodha ana yaanni kee innatiin afkaattu ookee kikee fuula koo duraatti. Ifanaa baaftee na jiraachisuudhaaf kakunaa galtee fuula koo duraatti ifanaa baaftee na jiraachisuudhaaf kakunaa galtee. Dhaabbii koo gooftaa utuu argitu jabaadhuu naan jettee silaa nan galtu fagootti argite na hubatte taa gaarummaa keessaana na barsiifte taa fagootti argite na hubatte taa gaarummaa keessaana na barsiifte taa takkoon attoodhaaf ana yaanni kee innatiin afkaabdu ookee kikee fuula koo duraatti. Ifanaa baaftee na jiraachisuudhaaf kakunaa galtee fuula koo duraatti ifanaa baaftee na jiraachisuudhaaf kakunaa galtee. kayaada keettis na guddifatta ana oona dhiiba hojiin kee kun seera maalan gooda narraan dhumunni ana oona dhiiba hojiin kee kun seera maalan gooda narraan dhumunni. Takkoon attoodha ana yaanni kee innatiin afaabdu ookee kikee fuula koo duraatti eefanaa baaftee na jiraachisuudhaaf kakunaa galtee fuula koo duraatti eefanaa baaftee na jiraachisuudhaaf kakunaa galtee. Karaa kaaftee na qulleessitee yaada saanaaf kaaftoo na dheedobbate gadi oddee biittee na lollaa qabdee faarfannaa araadaan afaan koo qabdee gadi oddee biittee na lollaa qabdee faarfannaa araadaan afaan koo qabdee muftakkoon attoodhaaf ana yaanni kee innatiin afkaabduu ookee kikee fuula koo duraatti. eefanaa baaftee na jiraachisuudhaaf kakunaa galtee fuula koo duraatti eefanaa baaftee na jiraachisuudhaaf kakunaa.
maammoo biyyanaa najjoorraa abbaasaa obbo biyyanaa qalbeessaaf haadhasaa adda zawudee miijanaatiif akkoosaa hadde dinagdee nagarootiif kalaalee biyyanaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera kaadhimamaa barsiisaa misgaanaa kolleejjii barsiisota dambidoolloorraa abbaasaa obbo qannoo booxiif haadhasaa haadde bashaatuu mardaasaaf waldaa makaaneyesuus caffee lakkiif firoota isaa hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Buzunaa Daggafaa noonnoo Beenjaa irraa haadha warraa isaa Abbabuu Dabbabaaf Mitikuu Addunyaaf Abiraam Dabbabaaf Daraartuu Buzunaaf akkasumas Siisaayi Buzunaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Faayisaa Ittumaa Bonayyaa Bosheerraa Zarihuun Ittumaaf Tashoomee Ittumaaf Ayyaanaa Darajjeetiif Girmaa Margaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Lalisaa Geetaachoo Gullisoorraa obbo Qalbeessaa Daamotiif Ayyaanee Daamotiif qopheessitootaaf akkasumas waldaa guutuu Wangeelaa Jaarsoo Qaajjiif faarfannaa tokko naaf filaa jedhaniiru. Taakkalaa Shifarraa Aanaa Daannoorraa qopheessitootaaf haadha warraasaa Adda Biraanee Guuttataaf Mangistuu Taakkalaaf Baacaa Taakkalaatiif faarfannaa tokko naaf filaa
jedheera. Turii mee oofsi waan hundumtiin hun darbaa na irraan fataseetee waaqayyo yeroo qabaa Yaalukkuu komaal taatee maaliif isa dhiibbisaa na duraa gada damtee gooftaa kee gaddisiisaa Turii turii mee oofsi waan hundumtiin hun darbaa na irraan fataseetee waaqayyo yeroo qabaa. Waaqayyoon fi godhatu sirraasi ni dhiigileessi akkaruu obsaan namaadhu si eega gooftaa yesuusi inni si eeguu hin muugu irra fuuminnoon dhagaatu jajjarii durii fuulasaa irbaata bineensaa taatu yalukkuu komaal taatee maaliif isa dhiibbisaa na duraa gada damtee gooftaa kee gaddisiisaa turii turii mee oofsi waan hundumtiin hun darbaa na irraan fataseetee waaqayyo yeroo qabaa. Innoobee karaa kee si dagaatu maaliif boosa? Himmoota malee mo'amtu biyyattii haraasi keessa. Tolootaaf qulqullootaatti yemmuu dhaattee dhaabataatu. Afaan kee battee faarfatta lammaata yeelloon argitu. Yaalukkuu komaal taatee maaliif isa dhiibbita? Naduraa gada damtee gooftaa kee gaddisiisa. Turii turii mee oomsi tokko jijjiige argita waan hundaan walaabaa taate yaaduun komaan taate maaliif isaaniif bitta yaadurraa gada damtee gooftaa kee gaddisiisa turii turii mee obsi waan hundumtiinuu darba yaa'irraan bataseete waaqayyo yeroo qaba. Ninaama taati takkaanaa illee kannaa darbaachoo haala yaagilee hidhaami lakoo kannarraa jiree yesuus kophaa kooti dhufee naafuree kooti namaa kaakenimaa kaata jabaarra dhaabatee nama yoo nama seeyoo. Ani rabamu sodaatee. Tulluun jijjiigee taatti raafamoo kan gooyya suusii inni naafamoo maqaan waaqa koo kataa jabaadhaa utaalee baasaa maalaan sodaadhaa oofi namaa kaakenimaa. Kaata jabaarra dhaabatee nama yoo nama seeyoo haadha baamu sodaatee.
Tigist Abarraa Laaloo Assaabiirraa maatii ishee firoota ishee hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jetteetti Abbabee Tafarraa Ganjii irraa kaasa'ee Habteef Ayyaantuu Habteef Cannaqaa Tarrafaaf Yoseef Abbabeetiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
poolisii abaataa dabalaa dambidoollorraa abbaasaa obbo dabalaa guddataaf haadhasaa haadde mulunash sanbataaf obboleettiisaa kuluulee dabalaatiif soddaasaa hayyaanaa yaadasaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera qalbeessaa daamot aanaa gullisoorraa daani'el qalbeessaaf haadha warraasaa haadde malkituu mangashaaf maariyaam qalbeessaaf tamasgeen mangashaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera Gammachuu yaadasaa qeellim wallaggaa gandaa alaquu sanaagaarraa qopheessitootaaf amantoota waldaa beetel makaan yesus ordofaniif nagaasaa qannoof shaamee faantaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera badhaasaa gabulaa gidaamiirraa waaggaarii nagaasaaf tashoomee kooluuf saamu'eel dingataaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera galatoomaa faarfannaan ittaanu kan keessanii kan ittiin eebbifamtan isiniif haa ta'u jenna.
Arkaasaarraa miiffattee wanta baay'ee dabarsite. Manaasaatti jabaanaatti amaaf gaarii addaan baafte. Har'a maaliif bakki ilaalta madaasaas maa babal'ifta? Faatannee sitti laatee maaliif imaltee irra teessa?
Innoo qabaam naman dhabu hojii isaatti kan bobba'u hin hojjetama hojiinsaa hundumti isaa lafan bu'u nama qabaam waaqayyoon koo dhoksaatti kan guddifate achas baasee ijaan ba'a kana maaltu qalbeeffate.
Noo kaabaa naman dhaabu hojii isaatti kan bobba'u. Inootee taama hojiinsaa hundumtiisaa lafa mboobu. Nama kaabaan waaqayyoon koo dhoksaatti kan guddifate. Achaas baasee ijaa baha kana maaltu qalbeeffate.
sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Santi Vega, oh, so.